o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso dumela masego dumela boketelexeletsogile re tsogile lona le tsogile ke tsaya gore ebile le tlhotse e no re tlhotse sentle re a leboga mm la khopa sentle mo lockdowneng ya ke ra la tla la tla mo strateng mo ha re batle go itshwara go itshwara re mo mathateng so ra behavior mm Mm. ya ntse re behavior yalo ntse re itshwere sentle go na le mathata ditlamo tse dintsi di a latlhegelwa kgotsa ebile tse dingwe tsa tsone setse yalo di latlhegetse yalo ke badirisi go thata e eh? go thata ga gona beke and i think you know re tshela mo malatsing a re sa itseng gore phakela re tla bona go iragalang covid-19 re a bona gore e unpredictable and e tlisa dilo tse re sa di expectang as batho um go na le phrase batho ba ntseng ba e malatsing a gore we are waking up to a new world so uh, di-restrictions tse re di bonang di beile ke mookamedi wa rona le di-casting tsa gage di raya gore ditlamo di tla di latlhegelwa um fela in my opinion ke bona e le botoka go latlhegelwa ke di-profitnyana mo ore madi go na le gore re latlhegele ke batho ga ba lose maphelo a bone mm. go na le ditlamo tse dintsi tse setseng di tswetswe gone yaanong ba ka tswa ba offera di-product tse di rileng um a kitse gore a tshwetse ya bone e e dirilwe ke a e dirile ke gore ga ba lebeletse mo marketeng ke gore ba ga gaetsetse e gore keng um eh, batho ba sa tlhola ba spenda madi a bone gone yaanong kgotsa kgwedi e fela ga re go nna le madi a go patela badiri kgotsa go iragalang kgotsa ke letshogo le ba iphitlhelang ba le mo ka kakaretso gona letshogo le teng le rona re ikry re bereka eh, ko gae and e i think gona mo mo Africa borwa di-company tse dintsi ga di itse di online and go dependa gape le gore dikuno tse o di rekisang ke physical products o na le an online service o ka kgonang go rekisa through yona kgotsa yang so gona go tla go eh, eh, encourage gore batho ba tswale even though i think gore e presented opportunity tsa innovation um go le mo go mo ke bonang se spanyana se ntse se bereka se an um, you know e-service ba romela melaetsa gore hey eh ha re batla go lose babereki ba rona so why le sa re ke di-voucher in advance so as much as go le mathata a re a bonang ke nagana gore go na le di-innovation or innovative ways tse re ka bonang gore re tswelele eh, um di-business tsa rena pele yang mhm. ebile o santse bualo ka online shopping ke tsaya gore um paka e re leng mmogo yona e e rutile dio tse dintsi e ke a tlhaloganya gore go santse go na le batho ba ba santseng ba dumela gore o itse gore keng ga ke batla product e e rileng ke batla go e bona nna physical ke e ko mhm. shopong ke bone gore ke e feng product eo ya teng mme gone yaanong re a bona le gore le Eh, di-supermarket tse dintsi gone yaanong um eh, batho ba kgona go dira grocery ya bone online ba ntse ba ntse ko mm. tlong so ke tsaya gore ya go fetola le megopolo ya rona re le badirisi morago ga pake re le mo go yona e ya eh, lockdown ya ee thata tshwanetse ke bua ka a brand new world e re tlabe re lo ka yona re tshwanetse mm. go fetola menagona ya rona gore re bona lefatshe yang um i don't think gore covid 19 e tlo fela ka moso re bone eh, president le speech sa gagwe maabane um so ga se ntho e tlo felang ka moso or the day after so re tlo tshwanela gore re re katise ka yona online shopping e re bona gore re thusa kae mo re kgonang gore re thusa teng e re generalise mm. marra batho ba ntsi ba sa dumele mo go yone gone yanong i mean kgale ntse le teng ditlamo tse di akaretseng yalo bo amazon why re santse re kgotsa ke letshogo ke letshogo la eng mara ke nagana gore ke go ka nna le familiarity ka platform ya teng mm. um mara ga o lebelela kgale di le teng kgale batho ba di berekisa mm, mm. and ke nagana gore reliability ya tsona le bona as di-company tsa teng di gola go ntse go nna betere go na le um di-safeguard eh, measures as well gore le bona ba kgone go answera back to bareki if ba 'ira dilo tse wrong mm. so letshogo la rona le tsisa fela ke gore ga re itse internet necessarily in that detail ya online shopping fela ke ke ke encourage batho gore ba ithute ka yona ba bone gore ha se ledimo Mm. you know ya thusa mo e tshwantseng e thuse teng and eh, more than go thusa go ke nagana gore e tla re thusa ka maphelo a rona a gore re ba tsebe re kana re tsamaya ko diterateng kwale re re expose ourselves to tsona bo di-covid-19 mm-hmm. go na le ditlamo tse di tletseng yalo bogagapa mo nakong e re leng mo go yona e eh, re bone yalo le tona maloba a le kae a ikuela yalo ko ditlamong tseo ba bangwe ba okeditse yalo di-price tsa bone se se ka ba tlhobogantse yang le badirisi morago ga um lockdown e oitse abu felix ena ke tlhaloganya gore wae batho ba ira e yalo mm. go tshwana le ga o tsa motho e bo expecta gore ba go tshepe morago ga mogodi o bo dirileng mo go bona mm. um sometimes ha na di o e, tla kry-a gore um shopo e, e rileng e gaufinyana le nna go na le go e nngwe fela ke nagana gore e reducer trust mo bathong um and ga ke itse gore why batho ba naganela fela for gompieno ba sa naganele bokamoso ba ba company ya bone um in the long run e, e ka se ba thuse because i think e reducer level ya trust mo mo company ya bona mo dishopong tsa bona so ga gona botlhale moo mm. um go bareki le bona tshwanetse ba ithute gore go iragalang you know re ka reka fela ka matlha a tsetseng uh, re be aware gore ra ropiwa mo go rileng and i think re na le power as bareki and ke bua ka nna as moreki opposed to being motho wa advertising agency gore ke empower ke itse gore ke mang o tshamekang di-game ka nna ke mm. mang o ntse serious as a consumer and ke ke loyal to ba ba ba bonang gore ba ntse ang serious ene mm-hmm. ba bangwe ba ditlamo tse ba leng bogagapa ba a ke tsore a ba lebetse gape le gore gone yaanong mo nakong e re tshelang mo go yone go na le maatla a social media go bonolo gore batho ba kgone le go ka tsenya ngongora ka bone mo bo ee. twitter jalo jalo mme seo se ka feletsa se dirile gore ba latlhegelwe ke badirisi ba le bantsi a yaanong a ke go kere ba naganela gone anong fela ga ba le ka bokamoso ba ditlamo tsa bona mm. so ee ba tla ipona mm. <laughs> ya nkile ka ka kileng ka ke la ke ngwa go fetileng nkile ka order yalo eh online go ntse se bo ka ena re eh kgwedi di le 4 ya eh gore ke bone yalo product ya ka ende e rile etla ne ke o darile e sa ne ke o darile size 10 go tlile size 8 e mara wa bona dit felix hmm. eh okay ya nako e e tseileng a ke itse gore no no order mosama watle or e ne e le local e no no ne e se local e ne le ne le mara bana mara bana ba re ya go tsaya kgwedi ya no um re gore gape go na le di customs and dilo tse tshwanetse di fete ko teng ko airport mara nna ka mokgwa ke bonang ka teng re na le di-services tse mm. godileng thata mo aforika borwa tse re thusang gagolo mm. mo karakang rekang dijo teng diaparo dilo tsotlhe tse o kgona even le tse metšha o ka e reka online mm. so um re ileng e ka yona nako ya covid-19 ra itse gore transference ya dilo across the borders e tlo e nna limited Mm. so ke nagana gore go botoka re itlwaetse tse rona re nang le tsona gona mo mogae mm. um ebileng e tla thusa le go fokotsa nako e e o tla kry-ang dilo tsa gago ka yone ya yeah. masego motsogi md kwa the green world e lenyalo advertising agency re lebogile re lebogetse le nako ya gago jwa go lebogana e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso